mutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro bishimikira cyane cyane ku burundi muri kumwe nanjye fide niyo ngabo turagiye twumvikane twumvikane ingene ibyo biganiro bizogenda dusanze tubyumvikanyemo bizoja mu nzira nziza
uwo ni Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe aprodeyage avuga ko byerekeye gusubira mu biganiro na leta y'u Burundi ni mu kanya gato kari imbere nyamara tubanze tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino dutangurire ku nkuru yerekeye Burundi leta y'u Burundi uno munsi kuwa kabiri yiyamirije ukuremerwa n'amakungu gutera kwiyongera ku mugambi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza wo gusubira kwitoza mu kindi kiringo leta y'u Burundi ikaba yamenyesheje ko itazohindura aho ihagaze kubera ibinebaguro by'amakungu umuvugizi w'ibiro vya perezida Philippe Nzobonariba yatangaje kuri radiyo ya leta ko perezida Nkurunziza atarahindura aho ahagaze naho ibibazo vya politike vyatumye haba inyerekano igeragezwa rya kudeta no gukumirwa n'amakungu leta y'u Burundi iratewe amakenga n'ibiriko bikorwa n'amakungu ku bijanye n'ibiganiro bishobora kugeramira inzego z'igihugu n'ibwirizwa shingiro leta y'u Burundi ivuga ko ibibazo bifatiye ku bwigenge ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu bidashobora kuganirwa ngo leta y'u Burundi ntizoganira ibibazo bigeramira inzego zayo igipolisi mu gihugu ca Kenya kimenyesha ko umupolisi yishwe abandi batari bake barakomereka igihe abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab batera abapolisi bari muri patrouille hafi y'urubibe na Somalia abategetsi bamenyesha ko ivyo bitero vyatanguye ku mugoroba wo ku munsi wa mbere igihe imodoka y'igipolisi ya Seka mine hafi y'imihana y'ahitwa Yumbis abapolisi batatu canke barenga barakomereka abategetsi batangaza ko bagenzi babo bari baje gutabara abapolisi bakomeretse baguye mu mutego w'abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu byatumye haba ukurasana gukomeye umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gice ca Garissa mu gihugu ca Kenya Abdurashid Abdulahi yabwiye ijwi ry'Amerika ko umupolisi umwe yishwe abandi babiri barakomereka mu kurasana kwabaye Garissa nico gice aho abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab bagize igitero ku ishure kaminuza mu kwezi guheze bica abanyeshuri ijana na mirongo ine n'umunani umugwi Al-Shabaab uvuga abapolisi mirongo ibiri bishwe mu bitero vyo ku munsi wa mbere yamara igipolisi n'abategetsi bo mu gice ca Garissa barahakana ayo makuru leta y'igihugu ca Iraq itangaza ko yatanguye igikorwa ca gisirikare co gusubira gufata intara ya Anbar iri mu burengero bw'igihugu ca Iraq iri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State iryo tangazo ryabaye no munsi kuwa kabiri kuri televiziyo ya leta rikaba ribaye mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri inyuma y'uko abagwanyi b'umugwi islamic state bafashe umugwa mukuru w'intara ya amba ramadi kuva ico gihe inteko z'igihugu ca iraq n'abagwanyi bashigikiye leta barakoraniye mu buseruko bw'igisagara ca ramadi aho bariko bitegurira igitero co gusubira gufata intara y'abasuni ya amba intara ya amba ni igice kinini cy'ubugaragwa kiva mu burengero bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad gushika ku mbibe z'igihugu ca Iraq n'igihugu ca Yordania ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Syria n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu ca Arabia Saudite umugwi Islamic State ugenzura igice kinini cy'akarere ka Anbar kuva mu mwaka uheze harimwo ibisagara bikomakomeye nka Fallujah umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Iraq Haider al-Abadi yatangaje mu kiganiro na radiyo BBC yabitangaje ku munsi wa mbere ko igisagara ca Ramadi kizosubira gufatwa n'inteko za ziri imbere radiyo ijwi ry'amerika i washington dc
abakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
amakuru yo mu karere imyerekano kuri uno wa kabiri yatandukiriye komine ya buyenzi aho ababa abahaba bazindukiye mu mabarabara igipolisi cyakoresheje amasasu menshi mu kubirukana umuntu umwe akaba yitavye imana ni inkuru ya Desire hatunga imana
mu gatondo ka kare cyane niho muri komine ya buyenzi imyiyerekano yatangura bukaba mbere bubaye ubwa mbere abanyagihugu bo muri iyo komine bitaba kamo batewe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike n'imigambwe itavuga rumwe na leta umwe mu baba aho mu buyenzi amenyesha ko bagiye mu ibabara kuko ingorane abarundi bose bafise nabo nyene bazisangiye uyu munsi twatanguye kubera byari mu mitima y'abenegihugu kubona ibyo abandi barundi bose baharanira na twebwe abanyabuyenzi nibyo duharanira nicyo gituma twashoboye kuzinduka dutera akamu n'abandi benshi kugira ngo twitabire akamu k'abandi kugira ngo duhambye abandi mu kwanka iki kiringo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu cyo kwitorezamo uwo munyabuyenzi amenyesha ko yizeye ko imana izobafasha bagashika ku ntumbero yabo ibyo abanyagihugu bashaka bazobishikako kuko imana iri kumwe nabo imana yama igarukira abanyagihugu bageze habi bageze mu ngorane nk'izi twibaza yuko imana turi ko turasenga abanyagihugu na cyane cyane dufatanye ya nyabutatu bizotinda bigashika ku ntumbero nziza aho umukuru w'igihugu azokwikubita agashi akaraba ingene imfubyi ziri ko zirangara amaraso ariko araseseka ya bene igihugu kandi ari bamwe azohava yikubita agashi ahebe iyo manda hanyuma igihugu n'abarundi bihetse bironka amahoro muri komine nyakabiga abanyagihugu bagize imyiyerekano ariko igipolisi cyabashwiragije hakiri kare cyane amabarabara akaba yarasigaye agaragara aho muri iyo komine abanyagihugu bakabamenyesha ko basahuwe n'abapolisi nk'uko uyu avyigana baca bashika bakubita intu z'umwango barawuhusha ubwa mbere ntiwagira mu nyuma baca bawukubita igofero icari yakoroka na indani baca barinjira binjiye aca ashika nkubita ikofa nkubise ikofe ndarikwepa haca uwundi aca nkubita akano y'inkoho numva ndababaye ati mugabo tumunyica jewe ureke uko haca mbati ati mpiyo ntuze ati mpiyo telefone ndayimuha ngo zana amahe yose wadandaje ndamuha bwa mbere makeya munyaca va ngoya ngo sivyo ngo zana wadandaje yose nta muntu adandaza nkayo ayandi baca barayiha baca baragenda nkurikiye Pierre Icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi amenyesha ko iby'uko igipolisi cyasahuye abantu atarabimenya kugira agire icyo avuga ariko akabatera ibyatsi ingendo y'abari mu myiyerekano basigaye bigenza nk'abagwanyi igipolisi cy'u Burundi kirateye ibyatsi ibikorwa by'inguvu n'agasotoro bikorwa n'ababa bariko baragira iyo myiyerekano aha twogaruka nko kuza bariba abakozi ba leta cyangwa abandi bose baba bagiye ku kazi kabo mu gitondo twogaruka ku iterwa ry'amagrenade aha twavuga nk'akarorero amagrenade yatewe muri kino gitondo muri komine ya musaga ku bapolisi bari barakora akazi kabo aho bane muri bo baciye bakomereka twavuga kandi n'ibigwanisho bita cocktail molotov bijya bakora mu macupa bagashiramwo essence bagashiramwo n'amabuye n'umusenyi bagashashira ko agatambara hejuru hama bakabidomeka bakabitera abapolisi ivyo navyo bikaba biheza bigakora nk'amagrenade asanzwe aha twavuga ibyo gukoresha amatopito bashyizemo amagorori aha twavuga ibi byo kuzibira amabarabara no guturira imiduga mwamenya ko no mu yandi makomine nkangagara c'ibitoke k'inama na musaga iyo myiyerekano yabaye desire hatungimana bujumbura ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
inyuma y'iminsi ibiganiro bihuza leta y'uburundi n'abatavuga rumwe bitangujwe n'ibiro by'ishyirahamwe onu benub ivyo biro biriko bikora ibishoboka ngo vyongere bibandanye ni inkuru ya Edi Gwema ibyo biganiro biyobowe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bihuza abahagarariye leta y'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi abatavuga rumwe na leta na societe civile bimaze iminsi bihagaze nyuma y'urupfu rwa Zed Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka IPD zigamibanga rwabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ubu bamwe mu bayobozi ba societe civile baravuga ko biteguye gusubira muri ibyo biganiro niba ibyo biganiro hari ibisubizo bizazanira abarundi ibi ni ibyavuzwe na Pierre Claver Mbonimpa umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubw'imfungwa mu kiganiro na radio ijwi ry'Amerika n'ubu ngira nje kugira imibonano n'abajya babirongoye bariko baratubaza umwe umwe umwe icyo twiyumvira icyo twokora turagiye twumvikane twumvikanije n'ibyo biganiro bizogenda dusanze tubyumvikanyemo bizoja mu nzira nziza atari ibiganiro byo kuja guhendana kuko hari uja guhenda akajya ati jewe ngira iki niro ngira iki ivyanje bibe birabandanya ni ukuri tubona ari ibintu biza kuzanira inyishu abarundi twebwe ibyo biganiro tuba tubisubira mu bwo nyene ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo nabo biteguye gusubira muri ibyo biganiro ariko bagasaba ko abatavuga rumwe na leta bakwemera ubutegetsi buriho bavuga ko bwatowe n'abanyagihugu ibyo byasabwe n'umuvugizi wa CNDD-FDD Geras Ndabirabe mu kiganiro nawe yahaye radiyo ijwi ry'Amerika
kugira ngo ibintu bihere abarundi batungane nuko barya abantu babanza bakumva yuko na legitimice twokwita legitimite y'ubutegetsi ubutegetsi bwemewe bwatowe n'abanyagihugu babanze bemere yuko ubwo butegetsi buhari babanze babone yuko bategerezwa kuko bategerezwa kubahiriza amategeko n'izo ntuze n'iyo myigaragambyo bakora n'ibyo myiyerekano n'ibiti sidabizi babikore bisunze amategeko nta buzobabuza kandi nico n'amakungu ariko babwira ati mukore imyiga mugabo mwisunze amategeko kandi natwe muri leta dutegwa kuyubahiriza hagati aho amakuru atugeraho ni uko mu gihugu cya tanzania mu mpera z'iki cyumweru hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yo kwiga ku kibazo cy'i burundi kugeza ubu ntibiramenyekana niba perezida pierre nkurunziza azitabira iyo nama edi rwema ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi urakoze Edi kuri iyo nkuru mu burundi kandi mu gihe abatari bake mu basanzwe bafasha uburundi bafashe ingingo yo gukura akarenge mu gufasha mu matora yimirije umukuru w'igihugu yasohoye itegeko risaba ibisata bitandukanye by'igihugu harimo cyane cyane ubushikiranganji gutanga amafaranga y'amatora iryo tegeko ritegekanya kuzo kwigurana amafaranga no guheba ibikorwa bimwe bimwe byari bitegekanijwe mu bushikiranganji butandukanye muri uno mwaka inkuru y'umumenyeshamakuru wacu mushasha Diane nini nahazwe muri rusangi amafaranga leta y'u Burundi ikuye mu bisata bimwe bimwe muri yari itegekanya gukoresha mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo yiguranye agera ku miliyaridi mirongo ine na zine z'amafaranga y'u Burundi ibisata vyakozwe ko cane ni nk'igisata c'uburimyi n'ubworozi kizotanga ku bw'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu imiliyaridi zirenga zine muri izo hakaba hari amafaranga agera ku miliyoni ibihumbi amajana icenda azova ku bice mirongo ine kw'ijana leta y'u Burundi yahora iterera umunyagihugu kugira ngo agure angre ashobore kurima ahandi kandi leta itegekanya kwikora ni ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu amafaranga arenga miliyoni amajana icenda na mirongo itatu yarategekanijwe kugura imiti yo gukinga ingwara ya malariya azokoreshwa mu gikorwa c'amatora mu gisata c'indero amahera arenga miliyoni amajana abiri na mirongo irindwi yarategekanijwe kuzofasha mu vy'ishure shingiro nta gikoze ico gikorwa co kimwe n'ayarenga imiliyoni amajana atanu yari yateguriwe kuzofasha mu mashure mato mato ubutungane busabwa nabwo kuba burabangiriye icigwa c'ingene ho kubakwa ubushobozi mu ntara ya mwaro karuzi na cibitoke igikorwa cotwaye amamiliyoni ibihumbi amajana atatu imiliyaridi zirenga zibiri zari zitegekanijwe kuzokora mu gikorwa co kubaka urugomero jiji gotumye ikibazo c'umuyaga nkuba kigabanuka co kimwe n'amamiliyoni arenga amajana atanu yari yagenewe kuzokoreshwa kugira ngo uduce dutandukanye tw'igihugu turonswe amatara nawe nyene yimuriwe mu mafaranga azofasha mu matora wiri nyamitwe ajeje gutanga amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ati ingaruka mbizo ntizobura ariko icihutirwa ubu n'amatora yego cyane ntihobora gihinduka mu byari byategekanijwe mugabo mukaba muzi yuko igihambaye gusumba byose ubu ari amatora murazi yuko inzego zihari ziteza gusubirizwa n'izivuye mu matora nyine iyo rero ibyo biringo byategekanijwe n'amategeko birenganye ibwirizwa shingiro niba ricyubahirijwe usanga igihugu gishobora kujya mu ngorane n'ingorane z'umutekano muke nicyo gutuma rero leta ko itegerezwa kubahiriza ibyo biringo ntibubonye uburyo eh, abafasha uburundi eh, bari bemeye badashoboye kubushikana bwose ishikiriza guca ifata ingingo yihuta zo kugira ngo ayo matora abe mu gihe cyategekanijwe nivyo rero murumva neza yuko uko bigenda kose hari ikizohinduka mugabo igihambaye nyamukuru nuko amatora aba. akimurana kazi imvura ihise ko afasha uburundi bamwe bamwe bagize bati twebwe ntitubandanire gufasha eh, uburundi butegereza guca bwimenya kuko amatora burya n'ay'abarundi abarundi bazoca baranyene bisununura kugira ngo amatora abe.
ariko n'amahera umenga sinamake kandi n'ikiringo c'amatora gisigaye ari gitonya n'amahera bizokoroha guca muronka ubwo nyene yego cane eh, mu gihe leta ifashe iyo ngingo ni uko ibona ko biba bishoboka mu gihe hatoramuka abonetse naho oya atayisho kibonetse nayo oya abafasha uburundi bagize bati ntibaturungika ibihe vya politiki uburundi burimwo bituma abatari bake batinya gutanga amakuru ku gutinya gukurikiranwa umwe mu bahinga mu vy'ubutunzi twayaze ntashime ko tumuvuga yavuze ko zimwe mu ngaruka mbi zishobora gutegwa n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ari nk'ikoroka y'agaciro k'amahera y'uburundi amadeni menshi ndetse n'itituka ry'imigenderanire iri hagati y'uburundi n'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko co kimwe n'ibanki y'isi yose kuko hari amasezerano vyemeranije y'amadeni igihugu c'uburundi kitabwirije kurenza aho akaba ari mu gihe leta y'uburundi itegekanya kwigu
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
twashaka gushimira umumenyeshamakuru wacu mushasha eh, Diane Ninihazwe ku nkuru yari yadushikirije Uh, tuve mu Burundi dukwitire mu Rwanda aho impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ariko uh, zitaba zitaba mu makambi zisaba leta y'u Rwanda n'ishami ry'ishirahamwe ONU ryita impunzi HCR kuba nabo bofashwa cyane cyane bagahabwa uburyo bwo kwivuza mbere no kubona amashure y'abana babo nivyo Asumta Kaboyi atubwira
leta y'u rwanda ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr batangiye igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitahungiye mu nkambi izo mpunzi zagiye zihungira ku miryango y'inshuti abandi bakagenda bashakisha amazu bakwikodeshereza uko iminsi igenda yiyongera niko izo mpunzi zicumbikiwe cyangwa zashakishije amazu zikagenda ziya- ziyishyura ubuzima bwazo bugenda burushaho kubagora nanyarukiye mu mujyi wa muhanga ni mu ntara y'amajyepfo nsanga naho muri uwo mujyi hari impunzi zitari nke z'abarundi zahahungiye ubuzima buragenda burushaho kuzikomerera uko iminsi igenda ishira akaba ari nayo mpamvu batangarije ko bifuza ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryabafasha cyangwa se na minisiteri ishinzwe iby'impunzi yo mu rwanda turabikeneye cyane ko hasi yogira icyo ifashije nko mu kwivuza birazimbye ku mashuri y'abana yogira icyo idufashije kugira abana bashobore kwiga ko bahora biga aho bari bari Ah, ibyo kwivuza hari uwari warwara mu kuva mwakira mu rwanda abana bararwaye hama byasaba amafaranga menshi ni kenshi iyo wabuze akazi wiyumvira nabi ukora bibi ugasanga wirwa mu ibarabara ugasanga ugize n'umutima mubi nk'ubuhoho umuntu aba yarahunze ntabwo aba afite umutima mwiza ni byiza ko rero dusaba haseri ko dufasha ibishoboye nimba ari ikintu umuntu agiramo amaforomasiyo cyangwa agakora iyo bidufashije cyane gusumba ni okipasiyo umuntu ashobora nk'icyo barakora mu kurindira yuko imuhira haboneka amahoro hama tugataha ubushobozi buke bugenda bugana no mu miryango yakiriye impunzi uko iminsi igenda ishira niko ibyo basangira bigenda bigabanyuka iyo miryango ikaba isaba ubufasha bw'imiryango mpuzamahanga ishinzwe impunzi uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa nyamabuye ni mu karere ka muhanga yakiriye abantu batandatu mu rugo rwe akaba avuga ko bitakimworoheye kubatunga umunsi ku munsi kandi ngo ntiyabasha kubirukana mu gihe baje bamuhungiyeho tuba turi icumi mu nzu ntibiba byoroshye rero kubagaburira uburyo bwo kurya kandi usanga ari abantu ba- bakuru abasore bakuze baba bashaka kurya ugasanga ikindi kigoye ni uko bi- bivuza urabona baba baje abenshi bavuye muri iriya karitsiye ya nyakabiga irimo imvururu nyinshi baba baje abenshi barahahamutse abandi buzuye ibi- ibi- ibikomere nka kiseri cyo dufasha rero ni uko natwe yobibuka ikabafasha aho baba bari mu miryango kuko ntibaba babayeho neza ni uko gusa baba batari mu ikambi baba bari mu nzu nko hano mu rugo nk'u- umuntu umwe niwe aba akora umutware niwe akora wenyine ni umukozi wa leta nawe urumva ubuzima bw'abakozi ba leta nubwo igikorwa cyo kubarura impunzi zahungiye hanze y'inkambi byiteze ko kizarangira ku munsi w'ejo imibare twahawe n'umukozi wa minisiteri yo gucyura impunzi ukorera mu karere ka muhanga igaragaza ko abantu baje kwibaruza bagera kuri cumi na batandatu aba nabo akaba ari abatuye mu mujyi imirenge yindi igize ako karere iyo mu cyaro kugeza ubu ngo ntiratanga umubare w'impunzi z'abarundi zabahungiyeho abarundi batabashije kujya mu nkambi bahungiye hirya no hino mu gihugu nabo barasaba bakomeje ko bahabwa imfashanyo kugira ngo ibashe kubafasha aho baba bacumbitse asumta kaboyi ijwi rya amerika muhanga mu ntara y'amajyepfo urakoze asumta kuri iyo nkuru muri aka kanya tumumvise aka karirimbo shamba gacuraranzwe na kidumu
Kyonde yo yo yo Kyonde yeah Kyonde yo yo Morere masamba Kanoga inga kanyaka nande kandi muri chatawe Mavyumba mu migani n'imitito Yuko kera ibikoko byavuga maze nkaryoherwa Muri kano gahinga harabaye igiti cyavuga kigatera umugago Aho kenshi twaba duteramye tukikujya sukuru twese uko turi ikiyago kikarema tega amatwi rwaruka ndaba umwibutsa umugani ntuva ku giti va ku muntu kandi umugani ugana kariho birakwata munaro umugani wari mushamba shamba yewe shamba ndavuga ishamba shamba rigana kariho shamba yewe shamba iryose ari shamba irigiye shamba muri kino kibanza aho hambere hagise barabarwa akabibishe n'ibiweba imandwa zakiranga kirumweru ibyo tugusabye bingana ubwo yabwinga kiranga kirumweru maze sondebera ibishe bibiweba sondebera imandwa zakiranga sondebera dirima n'akasarya ngome sondebera sebibiwe sondebera imandwa zakiranga sondebera dirima n'akasarya ngome cyangombe cy'urwanda cyangombe cy'uburundi cyangombe cy'urwanda cyangombe cy'uburundi cyangombe cy'urwanda cyangombe cy'uburundi cyangombe kandi umugani ukaba kariho imfizi ndamwigenera nka se umugani nuva ku giti uva ku muntu
Thank you.
ako kari akaririmbo shamba gacuranzwe na kidumu muteze amatwi ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu imbere ko dusezerana mu biganiro byo kuri iyi saha reka tubibutse ingingo nkuruza amakuru twabashikirije leta y'u Burundi uno munsi wa kabiri yiyamirije kuremerwa n'amakungu gutera kwiyongera ku mugambi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza wo gusubira kwitoza mu kindi kiringo leta y'u Burundi ikaba yamenyesheje ko itazohindura hihagaze kubera ibinebaguro by'amakungu umuvugizi w'ibiro vya perezida philippe nzobonabiba yatangaje kuri radiyo ya leta ko perezida nkurunziza atarahindura aho ahagaze n'aho ibibazo vya politike vyatumye haba imyiyerekano igeragezwa rya kudeta no gukumirwa n'amakungu leta ya burundi irateba amakenga n'ibiriko bikorwa n'amakungu ku bijanye n'ibiganiro bishobora kugeramira inzego z'igihugu n'ibwirizwa shingiro leta y'uburundi ivuga ko ibibazo bifatiye ku bwigenge ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu bidashobora kuganirwa ngo leta y'uburundi ntizoganira ibibazo bigeramira inzego zayo igipolisi mu gihugu cya kenya kimenyesha ko umupolisi yishwe abandi batari bake barakomereka igihe abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi al shabab batera abapolisi bari muri patrouille hafi y'urubibe na somaliya abategetsi bamenyesha ko ivyo bitero vyatanguye ku mugoroba ku munsi wa mbere igihe imodoka y'igipolisi ya sekamine hafi y'imihana yahitwa yumbis abapolisi batatu canke barenga barakomereka abategetsi batangaza ko bagenzi babo bari baje gutabara abapolisi bakomeretse baguye mu mutego w'abarwanyi b'umugwi al shabab mu vyatumye haba ukurasana gukomeye umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gice ca garisa mu gihugu ca kenya yabwiye ijwi rya amerika ko umupolisi umwe yishwe abandi babiri barakomereka mu kurasana kwabaye garisa nicyo gice aho abarwanyi b'umugwi al shabab bagize igitero ku ishure kaminuza mu kwezi guheze bica abanyeshuri ijana na mirongo ine n'umunani umugwi al-shabab uvuga ko abapolisi mirongo ibiri bishwe mu bitero vyo ku munsi wa mbere nyamara igipolisi n'abategetsi bo mu gice ca garisa barahakana ayo makuru leta y'igihugu ca iraq itangaza ko yatanguye igikorwa ca gisirikare co gusubira gufata intara ya amba iri mu burengero bw'igihugu ca iraq iri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi islamic state iryo tangazo ryabaye no munsi kuwa kabiri kuri televiziyo ya leta ribaye mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri inyuma y'uko abagwanyi b'umugwi islamic state bafashe umugwa mukuru w'intara ya amba ramadi kuva icyo gihe inteko z'igihugu cya iraq n'abagwanyi bashigikiye leta bakoraniye mu buseruko bw'igisagara cya ramadi aho bari ko bitegurira igitero cyo gusubira gufata intara y'abasuni ya amba intara ya amba n'igice kinini cy'ubugaragwa kiva mu burengero bw'umugwa mukuru wa iraq bagdad kigashika ku mbibe z'igihugu ca Iraq n'igihugu ca Yordania ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Syria n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu ca Arabia Saudite nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro vyo muri uyu mwanya bigarukiye ngaha mwari kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro byo muri iyi saha kuri iyi saha yari Fatuma Alimas Karara mugoboroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.